ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ቪዛ ሚልኪ ነኝ። እባክዎ ምን አይነት የጉዞ መረጃ ልስጥዎ?
አዎ በአማርኛ ስጤ Akka jirtu hello viisaa milkiidha maal odeeffannoo imala akkamiitiin himuu?
Odeeffannoo biyya alaa akkamitti biyyoota alaa kana guunnee deemuu barbaada? Mee maaltu narraa eegama? Akkamitti deemna malle? Biyyi amma banaa jiru jiraa?
Biyyi banaa jiru baay'ee jira garuu isin jalqaba biyya kam deemuu akka barbaaddan filachuu qabdu. Sana booda immoo maaliif deemtu? Turizimiidhaaf immoo hojiidhaaf immoo barumsaaf immoo kan jedhu filachuu qabdu. Maaliif biyyarraa gara biyyaatti viizaarraa gara viizaatti garaagarummaa waan qabuuf pirooseesiin isaa jechuudha.
Ani durallee torbee lamareef gayaa hooman intureetiin hidhamee gara biyyaatti deebi'ee biyya sanitti hojjechuu barbaada. Xiqqoo biyya kanarraa biyya sanitti jijjiiramu maaf hojiidhaaf barbaade durallee waan achi tureef ji'a kudhanii achi hidhamee ture ammallee achitti biyya alaa kana deebi'uu barbaada oduu kanaadaa fa'a oduu danda'amee deeme
Biyya kam turtanii isin dura?
dura Dubaay illee ture achirraa gad deebi'ee immoo hoomanitti qabame hoomanitti naannoo ji'a kudhanii hidhamee amma immoo achirraa mootummaa fuudhee gara biyyaatti nu deebisa gara Itoophiyaatti deebi'e.
Haa paaspoortiin keessan dinnaayiin goonamni miti biyyaa bahuu hin dandeessan hamma yeroo kanaaf jedhamee kan waan sin dhoowwe hin qabu miti.
Ee paaspoortiin ka duraa sun onnoo ta'e bifa haara waan amma deebi'e yeroo duraa sani ani baaraan deemee tureyyuu seeraan alaan deemee hooman seenee hooman irraan immoo Dubaay achi ture deebi'ee gad deebi'ee hoomanitti qabamee seeraan alaan deeme yeroo duraa sana.
Aha, achiin paaspoortiin keessan irratti wanti wanti rukutame jira akkasiin biyya biraan deemneef yeroo tokko tokko Injiru injiru paaspoortii ganaa jammaree jira malee paaspoortii yeroo duraa sani hin baafne waan akkanuma deemnira.
Akkasi. Tole akkas taanaan deemuu ni dandeessu gara Kaanadaa carraan hojii amma yeroo kana yoo carraan hojii baay'ee jira humna namaa barbaadde waan ta'eef isin fedhisaa qabdu taanaan hojichaaf appilaayi gootanii hojichaaf yannoo galfattanii hojii danuu jira weebsaayitii isaas ni ilaalla iddoo intarneet konekshiniin jiru yoo jirtu ta'e.
Sirriitti jira idduma intarneet ni jira afaan oromoon iyyoota ani fiizaan dafamee fiizaan kun dafamee naaf hojjetamee deema amma deemuu danda'a daddafee hafamtaman.
Aha amma paaspoortii baafattanii si paaspoortiin keessan qaqqabe.
Paaspoortiin hin qaqqabne amma kaa dhiyoon dhufee miriyaan eeganaa musaqqabanii.
Akkas taanaan paaspoortiin keessan ga'uu qaba akka paaspoortiin keessan amma ga'utti garuu amma inni kan hojii jalqaba irratti egaa hojii barbaadu dhuma miti hojii carraa hojii argachuu ni qabdu asii otoo biyyaan bahine jechuudha. Hojii sana barbaadanii onlaayinii irratti weebsaayitiin jira kan of kan mootummaa isaanii achirratti galtanii hojiidhaaf appilaayi erga gootanii yoo fudhatama argattan sana booddee hojii aksaapti godhamu keessan yookiin immoo kaampaanii biyya sana jiru si qacaruudhaaf fedhi akka qabu xalayaa yoo sin erge isa qabattanii viizaa keessaniif appilaayi gochuu ni dandeessu. yommuu kanaan deemuun barbaanne ta'e immoo viizitaar viizaa kan jedhamu jira. Yoo biyya sanarraa namni beektan jiraate xalayaa isin affeerraa kan jedhamu inviteeshin leetarii kan jennuun yoo isiniif erge isa qabattanii isaan erga baatanii booda biyya sana deemtanii haftanii achumatti hojii hojjechuu ni dandeessu. Yookiin immoo sanan barbaadaa yoo birriidhaan namni achi namaa ergu waan tokko godhu jira.
nam biyya sanaa namni isin beektan jira fira yookiin hiriyaa yookiin nama wayii namni beektan jira.
Ani hin qabu gara kiyyaan baay'ee kanaadha ammoo gara si hin qabu wanni akka.
Akkas taanaan ofii keessanii daawwannaa dhumaaf Kanaadaa deemeen daawwachuu barbaade jettanii tuurist viizaa kan jedhamu jira. Isa baafattanii isaan deemuu ni dandeessu. Garuu gaafa isa ta'u immoo baanki isteetimentiin keessan xiqqoo fi jabaachuu qaba jechuun qarshii danuu siin gaafata.
hagam na gaafata.
Hanga isin murteessitanii deemtan fakkeenyaaf isin turtiin keessan ji'a tokko taanaan ji'a tokkoofan daawwachuu barbaada jettan taanaan ji'a tokkoof kan nyaataa hamman baaftuu kan konkolaataa kan manaa kan akkanaa akkanaa jira miti. Haala jireenyaa biyya sana jiru yeroo isin deemuu murteessitan irratti garaagarummaa qabu. Ammaa fi ji'a shan booda yookiin ji'a afur booda haalli jireenyaa tokko miti miti. Kanaaf haala jireenyaa biyya sana jiru qo'attanii fakkeenyaaf ji'a tokkoof miliyoonni tokko siin gaha taanaan dachaa sadii yoo akkaawuntii keessan irra jiraate.
Ishee.
Isa immoo kan ji'a ja'aaf yoo xiqqaate ji'a ja'aaf kan sosocho'aa ture jechuudha isteetimentiin keessan kan takkaa dhufee galee otoo hin ta'in kan sosocho'aa ture yoo ta'e fudhatama qabaata.
Mallaqichi.
Eeyyee.
Kan akkaawuntii wantoodha. Ayyaama daldalaatiin ayyaama barbaada jechuudha.
ayyaama daldalaa jechuun hojiidhaaf moo?
Miti birriin mallaqichi kan yeroo tokkoon baanka irra galee oduu hin taane kan dura achirratti ture ta'uu qabaata ta'e.
Aha. Isa jechuun ammasiin fakkeenyaaf baankii keessaan akkaawuntii ni qabdu miti biyya kana keessaa. Akkaawuntii sana keessaa qarshii ni baaftu, qarshii ni gashitu miti. Qarshii isin akkas gochaa jirtan fakkeenyaaf ammasiin turtii keessanis miileena sadii isin barbaachisaa taanaan miileenni sadii sun al tokkumaan namarraa yookiin wanta irraa dhufee kan gale otoo hin ta'in kan namaaf ergamaa ture, kan isiniif deebi'aa ture, kan hojiirra ture jira miti. Yaan yoo xiqqaate jajaaf kan sosocho'aa ture otoo ta'e filatamaadha jechuudha.
Miileena ja'a duuji qabaatte asitti hojjattaa miree maali?
Maal jettani?
Miileenni ja'a oduu asitti jiraatee hojii barbaadu ofii biyya alaa deemaa mallaqa barbaadu. Mee isin adda baasaatiin fiizaan oduu dafee oduu amma fiizaan kun nama horsiisaa waan akkasii sun dafee deemuun danda'a?
Viizaa kan.
Dijitaal fiizaa kanaan dafee deemuu danda'a?
Dafee deemuu danda'a? inni kan kan isaa piroosesii baay'een qabu kaa'ame isa kan hojii jalqaba hojii barbaaddatanii argachuu qabdu qaama isiin qacaru jechuudha. Hojii baay'ee irratti akkuma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti akkatti hojii barbaadnu jira miti. Akkasumatti hojii barbaaddachuu qabdu as teessanii onlaayinii irratti kaampaaniiwwan adda addaan jiru achirratti appilaayi gochaa akkasiin fudhatanii xaliyaa keessan galfachaa galfachaa appilaayi gootu egaa isaan keessaa inni tokko yoo isin fudhate isa qabatanii hojiidhaaf hin deemaa kinoo akseptaansii argadheera jettanii akka ragaatti dhiyeeffatanii deemtu jechuudha.
Fiizaanii baay'ee isin barbaachisu yeroo isinitti rakkoon qabu.
Maal jettanii?
Fiizaan barbaadu jechuudha. Daftee fiizaa baafattee eeggachuun barbaadu jechuudha.
Paaspoortii moo? Paaspoortii amma isin hojii barbaadu yoomi yoomi fiqa qaxaroon keessan kan paaspoortii?
Insi qagaana naannoo ji'a sadii tura.
Ashaaraa kennitanii?
Hin kennine ashaaraan ganaa ji'a sadiitti dhumaa paaspoortiin biyya kanaa rakkisaadhaan.
Yeroo kana cuccufaadha baay'ee. Kanaaf ashaaraa ji'a sadii booda eega kennitanii sana booddee immoo hanga paaspoortiin keessan dhufu immoo xiqqoo eeguun keessan hin hafu.
Yoo akkasillee ta'e.
Ayin ji'a sadii booddee miti ashaaraa kan kennitan. Egaa ashaaraa kennitanii booddee immoo hanga paaspoortiin keessan dhufutti immoo qaxaroo biraa sinii laatu ka'a.
Qaxaroo biraa nu garuu dijital fiizaa kanaan iddoo argadhee deemuu danda'a.
Paaspoortii malee moo?
Hin danda'amu paaspoortii malee sirumaa.
Lakki paaspoortii malee biyya kamiyyuu socho'uu hin danda'amu biyya keessa malee biyya ala. Isa kamiyyuu deemuun hin danda'amu paaspoortii siin barbaachisa qabu.
Eshi mee beeka mee amma isinii bilbila mee onlaayinii mee na ergaati waan barbaaddan yoo qarqaarsi raate nu qarqaara.
Ammaaf kan nuti isin gargaaruu dandeenyu odeeffannoo isin ilaannee fakkeenyaaf isin karaa hojii nan deemaa yoo jettan kan hojii argattan weebsaayiticha isinii kennine isarratti galtanii hojicha akka itti appilaayi gootan karaa isaa isinitti agarsiisuu dandeenya.
Afaan Oromootiin na ergi bakka afaan annumaan hin danda'e afaan oromootiin baay'inaan na ergi.
Kanaaf akkasitti toora bilbilaa irratti akkasitti ni barreeffattu yoommoo iddoo barreeffatan hin jirtan ta'e riikardii godhaati. Isaan malee tekstiin goonu.
Afaan ani onlaayinii irra jira onlaayinumaan jira magaalaa waan jiruuf onlaayinii irra jira.
Hayyee barreeffadha gaa weebsaayiticha isinii falladha googilii irratti galtanii kan ittiin sarchi gootan kan carraa hojiitti argattan weebsaayiticha isiniif hin kennaa isa qabadha.
Websaayitii?
Eegi.
Eshi websaayitii nan qabadha eshi.
Eshi.
Eshi qaba. Daqiiqaa muraasa.
Rakkoo hin qabu.
Eshi qaba. Websaayitii. Eshi natti mamma rakkoon qabu.
Hayyee. J.O.B. Qubee isaa Ingiliffaan isinitti himu Oromiffaan isinitti himu?
Ingiliffaan illee wanta rakkoon qabu.
Hayyee. J. J. J.
J.
O.
O.
B.
B.
Ispeesii godhaati ammas B.
Eshi afteersii godheetiin B.
A.
A.
N.
N.
K.
K.
Tuqaa godhaati. C
Eshi si A
eh eeyyee
bakka eeyyee waraqata irratti moo kompiitara irratti qabachaa jirtu waraqata irratti qabadhee onno googilii keessa seeneetu onno godhuuf.
amma gootu googilii keessa Eh?
amma amma gochuu ni dandeessu
Eh, seenuu nan danda'a booda irratti amma si'ooti baate.
Ish, yeroo bantanii akka s- wanta wanti tokko tokko akkasiin hin rakkisne isteeppii xiqqoo qaba waan ta'eef isteeppii isaan sinitti himu.
Eshi Isa kana erga gootanii sarchi gootaniin booda joob Hmm.
baank jedhee isinii dhufa ishee irratti kilik gootu.
joppaat jedhee dhufa.
Joob baank jedhee dhufa eeyyee ishee kana googilii irratti barreessanii intergaafa jettanii joob Hmm.
baank jedhee isinii dhufa.
Eshi ka kiliin godha. Isa irratti kiliin godha. Sarchi godha.
Ee isa irratti tun tuqxu achiin advanced kan jettu jirti Eh.
ishee irratti immoo kilik gootu.
Joogaaf jedhee dhufa.
Ee joob baank amma san ana san amma isinitti hime kana gaafa barreessitan googilii irratti
Eh, joppaat jedhee dhufa.
Ee, Joob Bank Kanaadaa jedhee dhufa.
Eshi bakka. Galatoomaa isinii bilbila.
Hayyee, ilaalaatii nu bilbila.
Eshi.